ibi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda ni fideni yo ngo abaramutsa amakuru turayashikirizwa na aloyisi bigirimana
mwaramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi biravugwa muri afurika imihari ikomeye yitwaje ibirwanisho muri centre afurika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'abaroberi itumbereye gukura ku butegetsi perezida faustin arkange tuwadera urunani unité pour la paix en centrafrique upc rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe coalition de patriote pour le changement izo nani zagiye hamwe ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kw'icumi na kabiri bagiriza perezida tuwadera kugomba kwigumiza ku butegetsi bafise intumbero yo kubumukurako urunani upc rwavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko ikaritumu muri sudani amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hagati ya leta n'imihari yitwaje ibirwanisho cumi n'ine abanyororo barenga igihumbi n'amajana umunani baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa nigeria bakoresheje ibisasu biturika abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero ry'i oweri muri leta ya imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo nk'uko byashyikirijwe na james maduba umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta nta murwi cyangwa umuhari witiriye icyo gitero icyo perezida muhammadu buhari yise cy'iterabwoba kandi avuga ko cyakozwe n'abaroberi yasabye abajejwe umutekano gufata abo bagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe tukiri muri afurika abantu bashika kuri mirongo ine barishwe abandi mirongo itanu n'umunani barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze iminsi itatu muri leta ya darfur y'uburengero ikigo cya oni kijejwe imfashanyo oca cyavuze ko imirwi y'abarabu yatanye mu mitwe n'abatari abarabu bo mu bwoko bw'abamasalite mu gisagara cya el geneina akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri ico gihugu ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kaciye gategeka ko iyo leta ya darfur y'uburengero ijya mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara kandi kongera karungikayo abasirikare ntibiramenyekana uwasomborokeje uwundi muri iyo mirwi ibiri
washington ijwi rya amerika mu makungu muri leta z'ubumwe za amerika umukuru w'igipolisi mu gisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota medaria aradondo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko uwahoze ari umupolisi derek chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama ku izosi rya george floyd mu ibarabara mu kiringo cy'iminota icyenda yavuze ko gufukama ku izosi ry'umuntu yaboshwe n'amapingu bitari mu mategeko y'igipolisi canke mu nyigisho gitanga ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo uwahoze ari umupolisi chovin winjira mu ndwi igira kabiri aradondo umwirabure wa mbere arongoye ico gipolisi i minneapolis yavuze ko abapolisi bahabwa inyigisho zo guhwamika icuka kibi kiba kihari no kwirinda gukoresha inguvu zirenze igihe cose bishoboka imbere y'uko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icyumba cyakirirwamwo ahashikira indembe mu gisagara ca minneapolis dr bradford langenfield yavuze ko george floyd yishwe no kubura impwemu za ogisijene urupfu rwo ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatanu rwavyuye imyiyerekano y'urutavanako yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri leta z'ubumwe za amerika
aloyisi bigira imana urakoze kudushyikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru mu biyaga binini ku munsi w'imana urangiye wari umunsi mukuru wa pasika ku bakristu bo ku isi yose abarundi b'impunzi mu ikambi ya nduta muri tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro aha muri nduta umunsi mukuru twawukoresha iki kwatanagara turonka kwatanagafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona hari abamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania mu burundi ishyirahamwe avode rihurikiyemo imfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na cyprien ntaryamira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane risaba ibihugu bigenzi vy'uburundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu mu burundi kandi ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryarasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi uyu munsi imyaka mirongo ibiri n'indwi iruzuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u burundi cipriano ntaryamira n'uw'u rwanda juvenal habyarimana ikorowe bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba imana yari itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ubu ishirahamwe ryo mu burundi avod rihurikiyemwo imfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganje babiri bapfuye na cyprien ntaryamira risaba ibihugu bigenzi vy'uburundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru dufitiye mu itangazo ishyirahamwe avode ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko perezida cyprien ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo bernard ciza na siriax mbizi rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye umubabaro utagira uko ungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu melchior ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ibibabaza iryo shirahamwe kugeza ubu ni vyinshi adela hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ishyirahamwe avode rirababazwa no kubona imyaka mirongo ibiri n'indwi iheze inyuma y'icyo cago abarundi bose muri rusange na cane cane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye nicyo gituma ishyirahamwe avode risabye ibi bikurikira ubwa mbere kuri leta k'ukuri kuri iryo bara byavuye kumenyekana k'ubutungane bwokora kw'imfubyi z'abo bahisi bozibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranse abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cane cane ibibanyi vy'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe ku bihugu bibanyi bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicubahiro perezida cyprien ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenderanire myiza y'u rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba twishima icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'uburundi zitarakurikizwa ku munsi wa gatanu w'indwi ishize prosper ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu cy'u burundi kiticaye hari mu biganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu ikibazo carashikirijwe na leta y'uburundi ariko ntikiraronka inyishu itomoye ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitebe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta niyo yahebye kuko urubanza ruriho abo byiga barabizi n'amashyirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindira ikizovamo cyprien ntaryamira yapfuye ku myaka mirongo itatu n'icenda gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye uburundi inyuma ya melchior ndadaye yari yagiye ku butegetsi kuwa gatanu ukwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u rwanda juvenal habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu ca tanzania eroge burikaneza ijwi rya amerika urakoze eroge mu burundi kandi ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryarasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu umushikiranganji w'indwara yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo ibindi na mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru ari kigali mu rwanda ingingo y'umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye ahabona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishirahamwe ryigenga parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwari ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe utwara iryo shirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi faustin ndikumana avuga ko intererano za parsem muri ico gisata zari zikenewe uravye ivyo twame tuvuga naho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire e, no mu bijanye n'ubutunzi uboroho n'amata vy'amavuta kuko e, mu vyo leta nshasha ishira imbere muhora muvyumva hari kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko sagasesura umurimo urumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamarika arashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu lorance economique ibyo navyo murazi ko arivyo parseme yazobereye je numva ahubwo rero tugiye gukora cane twisanzuye rwose kuko ibiriko biravugwa na leta n'ibyo natwe dushyira imbere biriko birahura inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano ico gihe amashirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu n'ubu faustin ndikumana atwara parsem mu byo ryishinze harimwo no guhamagarira abarundi guhindura ingendo yabwiye ijwi rya amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata vy'intwari ibereye no kugwanya ibiturire tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cacu twese kuko turiko turubaka si uguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona ntitwavuga rero ngo pariseme ngo igiye kureka ibitagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusekuruha karyo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazina muntu ibintu byose bigenda bisemya kubera n'ubukene wabwiraye kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyesha amakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari gujumbura yabwiye ijwi rya amerika ko intango iriko igenda neza gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kugwanya ukudahana ibyaha bikorwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cane cane ibibangamira agateka kazina muntu ikindi uyu muhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'amerika na bbc ry'abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu ibi n'utwara pariseme yabigarutse ko asabira ayandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa muri aya harimo nka foruske fokode akate burundi aprodehashi na rcp yose yaharanira agateka kazina muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro abarongoye amashirahamwe yose barahunze igihugu umwe muri bo gerve nibigira icegera c'utwara rcp afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa rero iyo ngingo teka yuko canke irya ejo n'andi mashirahamwe ya mashirahamwe yacu yahagaritswe canke yaba ayafuswe na nyene ashobora kuzokorerwa arasohoka mugaragaro hama iyo ngingo kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura ry'igihugu isura ry'ubutegetsi turafise icizere yuko kugira ngo iyo sura ime neza gusumba nuko ashobora kuzobona yuko n'amashirahamwe yandi nayo nyene ashobora kugororerwa arasohoka ku mugaragaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazina muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma y'aho mu gisata co kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora cnc rwari rwarekuriye iradiyo bonesha fm imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gusubira gukora ibi ni bimwe mu vy'umuryango w'ibihugu vya buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'uburundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika giheruka gushikiriza muri raporo ko hakiri byinshi vyo gukora mu kubahiriza agateka ka zina muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tugushimire Pierre Claver co kimwe n'abandi bakristu mu mpande zose zo ku isi impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo barahimbaje ku munsi w'imana umunsi mukuru wa pasika yamara bavuga ko utagenze neza kuko wabasanze mu bukene mugenzi wacu eugene mukankusi yaraganiriye na faustin niyibizi icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ikambi ya rusenda ni ukuri twashitse mu gihe twovuga ku mpunzi ziri hino nkambi bafise ubukene butagira urugero atari umuntu asanzwe ahamenyereye canke azi imibereho ingene igihugu cy'uburundi gikoze kuko iminsi mikuru ntashobora kumenya ko boba hari icyabaye abantu bagiye mu masengero nk'ukuri ariko biraboneka ko umunsi mukuru utagenze neza kubera ko ata mafaranga bafite barashomereye ahantu ubirabye kuko turamaze amezi abiri tutanonka imfashanyo ukwezi kwa gatatu n'uku kwa kane nyene tutigeze turonkamwo imfashanyo bitera ikibazo kirekire ku mpunzi kugira zitegure ku munsi mukuru nk'uko bisanzwe bwana nibizi uratubwira ko abantu bagiye mu misa nk'uko bisanzwe ni iki gitandukanye wabonye mu buryo mwizihije uyu munsi wa pasika muri uyu mwaka ugereranije n'ushize ego tubiraje nko mu yindi myaka ingene duhora bigenda twahora ku mashengero abantu bakataha banezerewe hanyuma hagera amasaha akuze bagatemberanira bakaja ku bandi mu gihe baba batirishije abana mu mashengero mu yandi mashengero kuko ku ipasika hari uburyo wo kubatiza abantu byabaye mu mashengero byagenze neza ariko ku mpande zo mu miryango ni ibintu bitagenze neza kubera ubukene bwagiye gusimbura bw'izi impunzi zose ziri hano muri ino nkambi icyo cyatumye tubona ko habonetse ikibazo hari abantu usanga bahagaze hano ku mabarabara nyine benga batangaye ariko bose bakiri mu mashingiro wabona baryohe ubu baca bagaruka bakabona ko mbega ibintu byagenze neza nicyo gipfundisha tubona ko hari itandukaniro rinini no mu bindi bihe twaba turimo kuko twaza tugera mu gihe nk'iki abantu baha babakokeje barose udufaranga n'ahari nica nikize basanga baguze n'umuceri basi n'abana ugasanga baryohewe ariko ubu nta muvuma twavuga yabonetse hano mu nkambi nta kintu novuga ko cyagenze neza ku bibazo by'imibereho y'abarefije bijyanye n'uburyo ariko ku bw'amashengero byagenze neza ni iki noneho wumva cyahinduka ukumva cyafasha kwizihiza pasika neza ubutaha yego turasaba niba byoshoboka nko mu kindi gihe ko nk'ano mashyirahamwe asanzwe akorana na seri pame bakwiye kugira ngo bamenye ubuzima bwabo bw'impunzi ingene ziba ziri mu makambi ko boza baba babanza kugira icyo baba batanze ku mpunzi kugira iminsi mikuru nk'iyi abantu bafite n'utuntu na dukeya mu nzu kugira uca mu bwitaho w'igihugu tuba twaravuyemo kugira baba ariko biba biriko biragenda na twebwe tuze duhimbaze nk'abandi mugabo nk'uko byagenze uno munsi nabonye ko ahubwo sinzi ingene nohava ndabisigura kuko muri kahise n'imyaka mfise ntavyo nikibona aho nakuriye n'aho dusanzwe mbaye ni irihe jambo noneho wageza ku bayobozi aho bari hose wababwira iki wabasaba iki mu izina ry'impunzi ku izina ry'impunzi abayobozi nk'abarongoye ibihugu dusanzwe tuvuyemo tuvamo n'ibyo dusanzwe tubamo nubasaba ko mu bikorwa byose baba bariko barakora baze baribuka ko hari n'abandi bagore mu makambi y'impunzi bibuke ko ari ababo hanyuma barabica mu rukona kugira nabo bicare bafite amahoro n'umunezero n'ibiri mu bindi bihugu bitandukanye kugira uwo ari we wese ahari aze yicare afite amahoro mu mutima we kuko ku isi nta muntu ashobora kubaho neza adafite amahoro mu mutima ndagushimiye cyane bwana nibizi faustin kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika nibutsa abatwumva ko uri icyegera cya kabiri cy'uyoboye inkambi yo mu rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo urakoze cyane
murakoze nawe imana ibarinzanye tugushimire eugene mukankusi kuri iyo nkuru tukivuga ku munsi wa pasika wahimbajwe n'abakristu bose bo ku isi ku munsi w'imana urangiye abarundi bo b'impunzi mu ikambi ya nduta muri tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro babibwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james joven yabagendeye ku munsi wa mbere umukuru wa pasika nka twese impunzi n'aho wabaye nta munezero dufise dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turabye nk'uyu munsi mukuru wa pasika ukuntu byakurikiranye wamenye ati abantu dufunze nta muntu yasohoka ngo ugende no mu isoko kuko nta soko n'imwe ihari ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya si n'umunsi mukuru ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafite ubuzima butoroshe biriwe muhira umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugatwiriwe tugandaye rero ni ukuri turahangayishe muri ino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe hari naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura vuga ati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi ngo tujye pasika neza mu bisanzwe nta pasika neza twariye biriye mu kajagari kubwo inkambi yarase batwugariye amasoko batubujije kira kintu dusogoro twaradutera ariko twaratutunganira kubwo bushaza baratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho kurya umunsi mukuru turi ko tuwujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise byerekana yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi ni ukuri turahangayitse imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoti twatengo tuvume twaha n'isombe tubahindurire ni ukuri turahangayitse ahubwo turasabye nk'igisabo nk'abavyeyi ko rero mudufashe murabe namugene mwotugira aha muri nduta umunsi mukuru twowikoresha iki fata n'agata turonka fata n'agafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona hari abamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko ata kintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyo munsi mukuru twebwe umunsi mukuru kweri twawuhimbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise n'ingorane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi twawuhimbazanije umubabaro kubera nko muri iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo nka twebwe abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu bakatwiruka ko tukagenda turiruka buri aho duhuye bakadufata bakatugutsagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira muri make twebwe turi ko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza impamvu utagenze neza ni uko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu burundi ni ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu nta gahuzu twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera ikintu cyose twaba twifuza kandi nta gahera turonka kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa pasika umunsi mukuru wa pasika wagenze nabi ku buryo ata mahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu co cose kiya dufise vyatumye umunsi mukuru ugenda nabi impaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara ubu nyene ehe nibereye aha nyene muhira nta n'uwo nobona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo amugirire umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana yomugirira umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu burundi ntari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubu ndi ngaha muri nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha ahanya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twanezerwa turi mu burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo ni jewe jenyene n'abandi na bene wacu n'abandi bose tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose abantu kuri twawuhimbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu itso nk'ingo tugurire ntitutumeranje abana ngo bakuranye akagari asha umunsi mukuru tweri twawuhimbaje uko ubukene n'akantu urakoze james joven shampiyona ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball mu karere ka afurika igizwe n'imigwi cumi n'ibiri izotangura hagati mu kwezi kwa gatanu i kigali mu rwanda umugwi rivers hoopers uzoserukira igihugu cya nigeria muri iryo higanwa rizomara indwi zibiri uwo mugwi uri kuritegurira iryo higanwa muri iki gihe mu gisagara cya paul harcourt ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mike mbonye ari mu gisagara cya paul harcourt mu isomerwa na tim ishimwe ku kibuga cya basikete kuri stade mu mujyi wa port harcourt abakinnyi n'abayobozi b'ikipe rivers hoopers batangiye kwitegura imikino iteganijwe ku itariki ya cumi na gatandatu kugeza ku ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu ogo oduwadu ni umutoza mukuru wayo ubu ni ugutangira kwitegura kandi birumvikana twese turashaka kwitwara neza muri iri rushanwa imyiteguro iri mu bintu byihutirwa bizatangira guhera ku wa kabiri nyuma y'ikiruhuko kandi dufite nk'ukwezi kurenga kugira ngo twitegure bityo rero tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure shampiyona ya afurika ya basketball nibyo uzi ko tugomba kuzana abakinnyi bamwe b'abanyamahanga nk'uko shampiyona ibisaba kandi ubu nibyo bituraje inshinga dufite ubusabe bwinshi buva hanze ubu turi kugerageza guhuza nabo kugira ngo tumenye ibibereye uburyo bwacu bwo gukina ndetse n'ibyadufasha kurusha ibindi adawadu wungirije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo ya nigeria avuga ko iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza mu rwanda ronald araribo visi kapiteni wa rivers hoopers we avuga ko iyi kipe izi imbogamizi ziri imbere yabo turateganya guhura n'amakipe akomeye bityo turagerageza gushyira hamwe ibikorwa byacu kugira ngo turebe niba dushobora kuzakora ibyiza byose bishoboka ngo duhangane n'ibibazo biri imbere yacu ubu rero ni ukwitegura buri wese ku giti cye yiteze byiza muri rusange rero andi makipe aradutegereje kandi bari kutwitegura umukinnyi ukina hagati muri Rivers Hoopers Victory Anthony avuga ko shampiyona ya basketball muri Afurika izaba ahantu ho kwerekanira impano nyafurika muri basketball For me, it's a good thing and a good, a welcome development because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years and kuri njye ni ikintu cyiza kandi ni iterambere ryiza kuko nakinnye hanze nakinnye muri Algeria imyaka mike mbona ko ari iterambere ryiza niba twe nk'abakinnyi ba Nigeria dushobora kwiyerekana bizaba ari ibintu byiza kuri twe kandi atari mu karere gusa ahubwo no hanze iyo ugiye hanze ugakina ubona ko basketball yabo itandukanye n'iyacu dukinira hano rero shampiyona ya afurika yaba inzira nziza cyane ku bakinnyi nkange kwiyerekana no kwereka afurika ko dufite ikipe nziza hano i port harcourt muri leta ya rivers muri nigeria shampiyona ya basketball muri afurika ifitanye umubano n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball fiba n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri amerika nba shampiyona basketball muri afurika kandi yishingikiriza ku marushanwa y'amakipe yateguwe n'ibiro bya fiba bikorera muri ako gace kandi habaho n'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball nba mu rwego rwo gushyiraho shampiyona yo hanze y'amerika ya ruguru
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice